Good evening, my people. Welcome to the first edition of our Tori Tori News for inside the year 2021. Coming to you from the cables of Takwa Station. Now, see you now, boy, Olagu Kiban calling him to leave, aka Bamu. We they give you all the Tori Tori, all the Bedu Bedu, where they share for inside the Obodo Niger, going to have now inside the land of Alabata. number one tori wey dey my front this evening na im yarn say as the new year dey start for nigeria na so na so popular publisher and um, politician omoyele sowore dey under arrest for say im organise protest on new year's eve for di kontri capital abuja di second tori na im yarn say as your elected president my pledge to you na still be di same I could do my part fully without fear or favour. No me talk na President Muhammadu Buhari talk come for his New Year speech today. Nigeria recorded 1031 COVID-19 cases on New Year Eve. The Nigeria Center for Disease Control NCDC made this announcement via their website on Thursday. Dem also tok say dem record 11 deaths and 391 recoveries in di last 24 hours. On top our sport tori for today. Manchester United talisman Edison Cavani go miss di club next three match due to a ban by di English Football Association for one congratulatory message wey im post for im Instagram page make i run you through the english premier league fixtures wey go shele for today's evening everton go host on west ham united by 6:30pm nigeria time for inside godison park manchester united go host aston villa by 9pm for inside um, old trafford on top our entertainment tori for today popular Nigerian si- singer The Band, aka Coco Master, and a partner welcomed their baby girl on this first day of 2021. This better tori dey come after their family lose their first pikin for inside 2018. The band described the birth of the babylet as a gift from the heavens as in share these pictures for Instagram. It be like saying, I ah, yeah, we go end our Tori Tori news for today. So enjoy more of our fantastic programs. You fit follow us on our social media and on Facebook. You fit follow us um, at Campus Radar finap That's our Facebook page. On Twitter, you fit follow us at Campus Radar underscore FNAP. On Instagram, you fit follow us on campus leader FUNAP. Thank you very much for joining us on our Tori news for today. My name is Sirimin Olagoki Bankole Mutoli. Thank you very much. Goodbye. Have a nice day.